ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyavyo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa mbere itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi ni isaha kumi zo ku muhingamo mu burundi no mu rwanda muri kumwe na frederic nkurikije ibiganiro vy'inshuro igira kane vyakuja abarundi mu kiringo c'imisi cumi n'itatu vyarangiye ku munsi wa gatanu uheze ata amasezerano abarundi yafunditse yotuma igihugu gisubira mw'ituze hamwe no mu nzira y'iterambere muri ico kiringo cose c'imisi cumi n'itatu abarundi barimwo imirwi itandukanye abaserukira leta abaserukira abatavuga rumwe na leta abaserukira abafasoni urwaruka amadini hamwe n'abaserukira amashirahamwe atagira inyungu za politike ntibashoboye kwicara hamwe mu kiringo kirenga isaha imwe kugira ngo bayage ku bintu ba batavuga ko rumwe ivyo bisa n'ivyaciye inkokora umuhuza yari yahawe amabanga y'umwunganirizi mu njyane ziri hagati y'abarundi gushikaho ahitamwo kwakira ivyiyumviro vya bamwe bamwe agaca akora icegeranyo azohava ashikiriza abakuru b'ibihugu vyo mu karere ka afurika y'umuseruko ivyo biganiro bitagize ico bivamwo bisa kandi n'ivyaciye inkokora abarundi batari bake bari bafise akizero kw'ibibazo bijanye n'ubukene umutekano muke hamwe n'indyane bigiye kurangira mbega ku bwanyu ni kuki abarundi bananiwe kwicara hamwe uh, bahawe iminsi nka cumi n'itatu mbega inyishu abanyapolitike bariko bararondera ni inyishu z'umuzi w'indyane zaranze abarundi mu gihe kirenga imyaka mirongo itanu mbega ku bwanyu ibintu vyo kuzuriza abarundi n'ibihe kuri ibi bibazo vyose rero uyu munsi twatumiye abanyapolitike babiri bari bitavye ivyo biganiro hamwe n'umurundi uh, amwe uh, aba mu gihugu c'ubwongereza turamugaruka ko mu kanya ariko muri aka kanya turi kumwe na leonce ngendakumana icegera c'umukuru w'umugambwe sahwanya frodebu muriwe neza mushikanaye leonce ngendakumana
ndahaye mwiriwe murakomeye
yego ndahendahenda yego mbe turi kumwe kandi na jacques bigirimana umukuru w'umugambwe fnl mwiriwe neza mushikanaye jacques bigirimana
turabahaye mwiriwe turaba turi kumwe kandi na idefonse rwema ariko turiko turamurondera telefone yiwe ntiriko irakora neza ariko rero reka dutangure kuri wiwe mushiga ntahe leonce ngendakumana iminsi cumi n'itatu yari myinshi eka abanyapolitike n'indi mirwi yose bari bahawe n'ibiro by'umuhuza kugira ngo bashobore gukemura bashobore gutorera inyishu ibibazo indyane ziri hagati y'abarundi iyo minsi yari myinshi cyane rwose ariko amatwi yadusumira ukuntu vyagenze abarundi ntibashoboye kwicara hamwe mu kiringo kirenga n'isaha imwe ivyo bintu mubisigura gute
murakoze cyane nibyo twaragiye yarusha mu minsi iheze mu gikorwa cyo kubandanya turondera ingene abarundi twoja hamwe tukumvikana ingene twokubaka igihugu cyacu tukakibanamwo mu budasa bwacu bwacu igihugu kiragira ijambo kikagira ishusho nziza mu karere eka mbere no mu makungu nk'uko bivuze rero twamaze iminsi cumi n'itatu abantu benshi bibaza ko tutakoze ariko twarakoze kuko hariho ibitari bike twateguye turashikiriza umuhuza hama mu migwi naho nyene turabihanahana biragiye ico bivuzwe ko kugira rero ngo abantu bumve neza uko byagenze byoba byiza mudufashije tugafata intumbero yo kuvuga cyane cyane uko byari byifashe uko twabibonye n'icokorwa kugira ngo abantu ntitwame duharira dutana ku mwikomo dutana ku ishavu ibyo twararonse umwanya ukwiye wo kubivuga tukagiranya ntaco bimarira abarundi rero nagomba mvuge nti tuba dufatiye ku byari bihasanzwe bihari ibiganiro biriko bimara imyaka itatu byugururiwe i kampala hama birabandanya arusha mu kwezi kwa kabiri k'umwaka nyine twageze aho tubishyira mu migwi ine ibyari bitekanijwe rero ubu kugira abantu babyumve neza kwari uko kuri ibyo bibazo twashyize mu migwi ine
tubitarira ko tugakuramo icegeranyo bamwe bita akoro abandi bakacita de route niko byavugwa ngaho ibyo rero byarabaye ibyo twashyize ko mu kwezi kwa kabiri barabyishyikirije baratubwira rero bati ubu twiteze ko mubiganira ko mukajya mu migwi imigwi yarashinzwe umugwi wa leta nawo bari kumwe umugwi w'abatavuga rumwe na leta nawo bari kumwe haravuyeho n'imigwi ibiri mpanuzajambo ya sosiyete sivire n'abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi n'umuntu atari mu mugwi ombudsmani hanyuma rero twarakoze bamwe bamwe bose baragira integuro nk'uko niko ndabivuga turazihanahana hanyuma icyagoranye nk'uko bivuze ni inama za bose hariho ibyabiteye icyateye izo nama za bose icyateye hamwe rego ibyo turabigaruka ko ariko mwihweje ukuntu abo barundi bari mu mirwi itandukanye bariko barashikiriza ivyiyumviro vyabo murabona ko ugushaka kwari kuhari kugira ngo amasezerano aboneke no kwibutsa ko ari abarundi usanga bagorewe hanze cyane cyane abari mu makampi y'impunzi ivyo bintu hariho ugushaka abanyapolitiki urabona ko bashize imbere inyungu z'abarundi bose
ugushaka kwari guke nico gituma dutegerezwa gutandukanya ibibazo by'igihugu n'abanyagihugu bikaza ukwabyo ibibazo by'abashaka gushikira ubutegetsi gutwara kuguma ku butegetsi kuva bikaza ukwabyo tugatangurira kuri ibyo nyine wari kuradondagura na turabifise by'igihugu n'abanyagihugu ibyo bindi bikazoza mu nyuma
reka namwe mushirantahe mushirantahe jacques bigirimana amutubwire uko ikintu mwibaza cuba catumye abarundi bamara iminsi cumi n'itatu bayigomeye n'ivyo mushyanahire wose ngendakumana navuze ko hariho ibitari bike mwashoboye gushika ko ikintu catumye ariko abarundi baticarana kugira ngo batore umuti w'ibibazo byose bihari reka nawo umuti w'ibibazo byose ariko bagatore inyishu z'ibibazo byinshi bafitaniye hagati yabo n'ibi
murakoze nyakubahwa mugenzi kumpa iryo jambo hanyuma kandi kinashaka kuramutsa nongera rewonse ngenda kumpa nongera ndamutsa nabo bose bariko baratwumviriza icyo mumenya ni uko nk'uko yagiye kubivuga icyaranze ibi biganiro twari twagiyemwo byavuye ahanini ku kudashaka kwa bamwe nk'uko mubizi umuhuza agitanguza ibi biganiro akibyugurura yashyizeho imigwi ibiri itarenga ashyiraho umugwi w'imigambwe yose yaserukiwe muri ibyo biganiro imigambwe iva mu burundi n'imigambwe yaserukiye n'abagiye bava hanze imigambwe ya opozisiyo egisiteriyeri n'imigambwe ya opozisiyo interiyeri hamwe n'umugambi uri ku butegetsi abahoze ari abakuru b'ibihugu n'abo bise abakiteri politike abo acavuga ati hamwe na ombudsman na leta rero avuga ati abo mwebwe murumva ko muri abanyepolitike haramutse hageze n'ikivamwo mwogishyira ko umukono nk'abanyepolitike gira rero umugwi umwe ati abaserukira sosiyete sivire amashyirahamwe y'abakenyezi ay'urwaruka ay'abihebeye imana n'ay'abamenyesha amakuru namwe tubafashe nk'abahanuzi mujya guhanura mwongera mwunganira ibibazo byavuye mu byo abanyepolitiki baza bashikirije namwe gira umugwi wundi atagira imigwi ibiri munyumvirize abarundi batwumvirize batwumve atagira imigwi ibiri ati turazi yuko mwe mwamigambwe mwe tubashyize hamwe mu budasa bwanyu mu kutumvikana kwanyu mu bya politiki ati ariko turazi neza yuko imigambwe irongowe n'abahunze bahunze leta leta none iri ngaha yaje bahunze umugambi uri ku butegetsi none umugambi uri ku butegetsi waje ubu rero niko kanya kuko mw'abantu mwe muvuga yuko mufite ibyo mwagiriza leta muyibyagirize muri kumwe muri ngaho ibihakane tubyumva muyibyemeze hama natwe turi ngaho kugira ngo tubacire urubanza ati nta kandi karyo atari uko mukorera muri uno mugwi umwe mwagirizanye muharire mudahezanyayo haba mugire icyo mwumvikanye ko tuti turabyemeye ati kandi iyi sare muyigumamwo mwese tuti turabyemeye bamwe rero bitwa ngo ni opozisiyo radikari barongowe na gato harimo n'uyu mushinga ntahere wose ngera ku mana basi ntidushobora kwicarana n'ino migambwe n'igivuye i bujumbura mbere bakatwita ngo imigambwe iri mu kwaha kwa leta bongera bati ntidushobora kwicarana n'umugambi uri ku butegetsi baca baranga icyo umuhuza dutegetse batabyanze umuhuza akiri muri sare bahengera agiye baca barivumbura bagira umugwi wabo turabona udukira nayo tumira turaraba tuti twebwe ntitwogira nkabo ngo twicemo imigwi kandi umukuru umuhuza avuze ati nimugume hamwe abanyepolitike mukorere hamwe tuca tugumaho mugabo twumarariwe tutabona icyo turi bukore ariko naho byagenze uko mu byo umuhuza yaduhaye dukora twarakoze ibyo abo badusaba bavuga yuko leta yokora ibyo bavuga yuko umugambi w'ubutezi wokora natwe twari mu migambi ya opozisiyo enjeriyeri duhanura tuvuga tuti e yamara naho muvuga gutyo leta ahari ibyo bariko baravuga abo muri opozisiyo twita radikale hari icyo basaba tubona neza ko cyotegereza gukorwa ni mu bikore amahoro agaruke leta nta kundi dushaka kubikora ko twagiye kuganira turagira gushikaho dushika ku bintu bibiri gusa bibiri byonyine tudahuriza ko bibiri ndabifise aha bibiri gusa mu majambo make murashaka kutubwira ibyo bintu bibiri ayo nayo tutahurije ko ayo nayo tutahurije ko nayajanye no kuvuga yuko hagira ikigongwe abantu bose bafashe ibigwanisho bakagomba gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu hamwe rero ngo ni ukuca baganira ngo n'imigwi tutaramenya tutazi ngo yafashe ibigwanisho icyo ni cyo gusa ubwo ritumvikanye ko ibyo bibazo ibyo bibazo bibiri turabigaruka ko mushana Jacques twarabyumvikanye ko ibyo bibazo turabigaruka ko ariko muri aka kanya turafite no mu undi mutumire turi kumwe na Idefonse Rugema ari n'umurundi aba hanze aba mu gihugu cy'ubwongereza akaba ari mu barundi benshi cyane rwose batangaye kumva abarundi batashoboye bagiye arusha batashoboye kwicarana amasomo yandi mu minsi irenga cumi bahawe umushingantahe defonse rugema mwiriwe neza
mwiriwe neza umushingantahe nkurikije murashaka kutubwira ukuntu mwakiriye ibyabereye yarusha ukuntu abarundi bagiye bakamara iminsi cumi n'itatu bicaye hamwe ariko ntiwiyashore kwicara mu cyumba kimwe kugira ngo baganire ibibazo bihanze abarundi kandi tuzi ibibazo bihanze abarundi ari byinshi muri iki gihe twavuze ibibazo by'impunzi reka ubukene reka n'ibindi insiguro mwoduhaniye
egome iyi nsiguro notanga hari insiguro notanga mvuga icyo twiyumvira cyotuma abo banyepolitike bahuriye arusha badashobora kumvikana cyane tugashobora no kubisigura mu yindi ntumbero twibaza tuti ubu muri iki gihe murabona nk'uko woroheje kubivuga hari abanyagihugu isinzi bagore hanze y'igihugu hari abagore hagati mu gihugu kubera inzara n'ibindi urumva rero twibaza yuko ubu abo banyepolitike ibyo boba bafise bagwanira bindi cyane cyane ibyicaro bya politiki bo bishyira hambavu hanyuma bakaraba by'ukuri bakaraba by'ukuri ingene bogerageza kugira abo banyagihugu bave muri ayo magorwa barimo ariko rero icyo nayemeje kuvuga ni n'icyerekeye ingene abo banyepolitike tubahanura tukaraba ingene bo bari kugerageza bakumvikana mugabo ikibabaje ni uko muri iki gihe abanyagihugu twese turi abanyagihugu dushaka gutaha mu gihugu kugira twishyire twizane abanyagihugu bagore hanze ni benshi ubu rero nta n'icyizere tubona nta n'icyizere dufise cy'uko ibintu bishobora kujya mu buryo vuba ibyo rero tukaba tubona neza yuko abanyepolitike basa n'abananiwe kugira babahe amahoro abarundi tubateze amaso tubahanze amaso ariko turabona yuko ibyo bintu n'ukuri biteye agahinda kubona tubahanze amaso muganga ntihagire ikivamwo ego rero aho tukaca twibaza tuti ni ukuraba ingene ibyo biganiro byaba biteguwe murazi yuko hari abo bita ko bagwanya leta na leta nyine ukajya usanga rero icyo twibaza yuko bakwiye kumvikana kandi bakwiye gushyira imbere ni icy'uko twomenya neza abaganira abo ari bo nk'uko uwo mushinga nawe jacques aheje kubivuga yadondaguye imigwi muga iyo migwi twebwe nitubona yuko uko bariko barayitunganya si ibyo abanyagihugu bashaka twebwe dushaka tumenye neza ingene abagwanya leta uruhande barimwo ubwo ari rwo iyo leta tumenye tuti naba hanyuma abantu bahanire bahari baganire aha niho hashobora kuba haboneka ikibazo idefonse mbega abanyapolitiki bariko baraganira bariko baganira ku muzi w'ingorane z'abarundi
aho rero ni icyo n'ikindi kibazo kuko murabona iyi arusha ibiganiro bya arusha bitwa yuko ari arusha ya kabiri muri azi arusha ya mbere uko byagenze ariko rero twebwe icyo twibaza tubona yuko burya barundi turafise ukuntu tutavugana ukuri ubu kutavugana ukuri birashobora kuba biterwa n'ubwoba dufitaniye kuko umenya ntitwubahukana ngo tuvugane uko kuri ntitwicarana ngo duhangane turabana amaso mu yandi tuvugane isoko ry'ingorane z'amaziri zuguru zuguru twamamwo tumaze mu myaka mirongo itanu ibyo rero bidashobotse twibaza yuko n'ubu ibyo biganiro ntitubona yuko bizoteba bikagira icyo bishyitseko twari dukwiye rero kwiyumvira tukaraba tukubahuka tukavugana tuti mbega ni kuki twama mu ngorane izo ngorane zigatuma tujyana izo ngorane hanze y'igihugu tugatura abashingantahe b'abanyamahanga izo ngorane zaduka ryari ibyo byose ni ibibazo bikwiye kwishurwa abashingantahe bidunja n'ijambo bashobora kubisobanuye ibyo rero nibaza ko ari kimwe mu bishobora gutuma naho nyine izo ibyo biganiro atacu bizoshika kuko ntiturubahukana ngo tuvugane ukuri tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya amerika turi kumwe na moses moses mwiriwe neza mwiriwe neza muratumva
turabona neza cyane muri hehe
neza neza muri pretoria
pretoria muri afurika y'epfo yego izina ry'ikirundi ninde niyo nkuru moyize duga ku ijambo ikibazo cy'imviro
rero cyane tuba ikintu gihagaritse umutima cyane nk'abanyagihugu usanga twarave mu burundi tukajya hanze y'igihugu twarabonye ibiganiro bari bagiyemo byamaze icyumweru cyose indwi yose iminsi umunani irenga ubwa nta kintu na kimwe byavuyemo ikintu kibitangaza ntitumenya neza ko abo banyepolitike bari bagiye bagiye kuyaga ku neza y'umunyagihugu cyane bagiye kuyaga ku neza y'inyungu iwabo icyo bisobanura cyane cyane ni uko abo banyepolitike bakwicara hasi bakumvikana bagashyira ineza y'umunyagihugu shyira mu nyagihugu nawe nyine akiyumva nawe igihe yutaha mu gihugu cyangwa uri mu gihugu akumva ko yishyira akizana kandi arinda afite amahoro ntibagenda bashyira inyungu zayo imbere ngo ni uko bahatse gutanga imbabazi ku bashatse gutembagaza ubutegetsi ahubwo ntiyaraba ingene botora serivisi baronka umuti wotuma ibintu nka biriya byari byabaye ibihumbi bibiri na gatanu birashobora kongera kuba bagasiga intego y'umunyagihugu imbere umunyagihugu akumva ko ari mu gihugu ciwe afite amahoro n'umutekano
murakoze murakoze murakoze niyo nkuru mozeza mushyirantare leonce ngendakumana ikibazo cya niyo nkuru ni ikibazo abarundi benshi bibaza murashaka kumubwira mukamwumvisha ukuntu abanyapolitike bariyarusha batariyo ku nyungu zabo bariyo ku nyungu ku neza z'abanyagihugu asa n'uwutabyemera cyane
asa n'uwutabyemera kandi umuntu abirabye yohava bifata uko nakubwiye mu ntango y'uko mu ngorane zahabaye ari ukubera ko bamwe bagiye bafite ibyumviro byabo mu mutwe leta n'abo bari kumwe nabo batabyemera ko bari kumwe ariko bari kumwe kuko ibyemezo birahari bo bari bagiye bazi ko bagiye gutahukana ibiganiro n'urupapuro rw'inzira w'amatora wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri bataganiriye n'abandi ibyo rero bagiye babyishyize mu mutwe uko ariko urumva ko bigoye hari abandi bo muri opozisiyo nabo mu matavuga rumwe na leta bavuga bati ibyo biganiro ni ibiganiro bigiye gutandukana ibyo biganiro nyine byabereye aho mu burundi eh, bigatuma abari ku butegetsi bigumira ku butegetsi bijandajandira atana kimwe ibiganiro bigaca bihera ariko jewe uko nabibonye abantu nk'uko aba bose bari kurasa n'abandi babivuze ntituramenya neza icyo turi ko tubaganira icyo ari cyo turabiyumvira ko bariko baganira gukingira ibibanza barimwo cyangwa gushikira ibindi bibanza hari n'abiyumvira kujya muri ibyo bibanza abo bandi barimwo gusa hakaba rero n'abandi biyumvira ati tubanza tutandukanye ibyo bibazo by'ibibanza by'ibisaro babivuze n'ibibazo by'abanyagihugu icyo rero tutabanze kwicara ngo tucumvikane tuvuge tuti umugwi w'ibibazo by'abanyagihugu nguyu umugwi w'ibibazo by'abashaka ubutegetsi byagomba kuguma ku butegetsi cyangwa agomba kubushikira ngiri tugaca tuvugana tuti ibitangura n'ibihe tugatangurira kuri ibyo nyine rero iyo minsi cumi n'ine cumi n'itatu cyangwa cumi n'ine yaraheze ariko nakubwiye yuko twakoze ingorane zahabaye n'izo tutumvikanye ingene Yego, me- twokora none nk'ubu jacques avuze ati abanyapolitike bose kugira badendaguye boja mu mugwi umwe bakumvikana none twaba twari twagiriye yarusha gukora yiki turi mu mugwi umwe kuko kugira habe umuhuza haba hari imigwi n'imiburiburi ibiri niyo havugwa ko hari umuhuza twe jewe nyene narafata ijambo ndabaza umuhuza nti wowe uvuze ngo dukorere mu mugwi umwe baguhenza abo bavuye i bujumbura banza utubwire ko byakunaniye hama tuba duca tumenya ingene twi- twitunganya n'iyo minsi yose ariko iravugwa ntitwirirwe turayimara imwe twari guca pfuma dutaha tukagaruka aho Yego, twari turi i bujumbura Yego, me- rero namwe- ntibyari gushoboka ko eh, uko abantu bameze ubu wovuga ngo nibaje hamwe mbe ninde yari guca afata eh, umutwe wo kubahuza ko umuhuza yaravuze ati nimuje mu mugumwe amamukuru muzombarira aho mwageze reka reka nicyo kibazo twibaze noneho kanatsinda nabo bavuga ngo bagiye mu migwi ya sosiyete sivile bonyene baciye babamwo imigwi ibiri kandi n'ama- n'ibyanditse byose sinzi ko umaze kubibona hariho ibyandikwa na leta ngo nabo bari kumwe kandi bagasinya nka prondavitis natwe tukandika tugira abatavuga rumwe na leta nabo bari kumwe twagomba no guca duhora tuganira ni bya bindi rero umwe ariyo hanze yaraje kuvuga ati dukeneye kubona aho abaganira bari ni ukuvuga leta nabo bari kumwe opposition nabo bari kumwe umuhuza hagati ibibazo ngibi tugatora inyishu tugataha tukubaka igihugu cyacu Ego, me- reka- n'ahandi tubandanije abantu barwanira ibibanza barimo ndakumenyesha yuko tutazigera eh, dutora umuti w'abanyagihugu tuzahora dutora umuti w'ibyo nyine mugo tuzoba ari umuti kuko ingane zizoguma Reka- reka nicyo kibazo c'umushantahe eh, niyo nkuru muzeza tukibaze na mushantahe Jacques Bigirimana eh, mwokumvisha gute eh, niyo nkuru muzeza muravye ibintu vyabaye yarusha ko abanyapolitike bari yarusha batari kubashira inyungu zabo imbere aho gushira inyungu z'abanyagihugu imbere
murakoze cyane genda genda babaze none igihe umuhuza atumira abantu agatumira imigambwe n'abandi bose mwabonye yatumiye ku rutonde bari bagiye bitavye bagiye gukora iki abo bita ngo ni opposition radicale bari bagiye kurondera iki mbega ico barondera bakirondera kuri inde igihe leta igiye yari igiye gukora iki umuhuza igihe atwugururiye ibintu yavuze ati aha atari muri ku meza yaba ariko barasaba n'abategerezwa gutanga ati ijambo nsozereye ko mumenye ko mugiye kuganira gusabwa no gutanga mugiye kuganira na politike di done et de recevoir rero ntuzenya abo bahuwo umuhuza amaze kutubwira ati wewe leta umenye witegure hariho ibintu uriko urasabwa n'abo mutavuga rumwe baguhunze uva ngaho bitanze namwe ati mwemwe muta- mutavuga rumwe na leta mumenye ko akariko karyo kukuvugisha ukuri mugatobora mukagira ibyo musabye hanyuma leta iri ngaha ibyo idashobora kuba- gushobora gutanga ku- kugomba kwayo turi ngaha aje ngo tuyibyumvishe iyitange ibitange iyo migambwe none kabanya kubahwa ko leta yari ngaho o yankiye iki kugira icyo isabye yankiye iki kwicarana n'usabwa basi n'imiburiburi yangiye iki kwagiriza leta iki turabagirije imbere y'umuhuza ibi n'ibi n'ibi inye mwabikoze ntidushobora kuza mutagize ibi n'ibi yabyangiye iki ako karyo ko iyo migambwe yanse kugatanga nagenda ababwira rero twebwe twarumiwe leta iri ngaho ntacyo yasabwe ntacyo itatanze yasabwe cyane ntacyo yatanze mu byo yari yasabwe yagumye uko yaje kuko ntawayegereye n'umuhuza ubwayo yarabuze icyo ayitegeka ati ihera bagusabye ibi tanga ntacyo bayisabye icyo bakora gusa bo bari baje guhakana umuhuza batireka tumunanize kuko uyu muhuza hariho ibintu adashobora ubwa mbere na mbere nk'uko babivuga turi ko turavugana nabo wumva ibyo bavuga bavuga ko umuhuza atabubasha na bumwe afise bwo kugondoza leta y'ubujumbura ngo yemere ibyo bashaka ubwa mbere na mbere bavuga yuko umuhuza adashobora kwemeza leta gushinga guverinoma de taranzisiyo ni nabyo no muri dokima banditse bavuga yuko bashaka ko umuhuza yofashwa n'abazungu biranditse yofashwa n'abazungu ishyirwa mu ngero cy'ibyo byavuyemo bikagirwa n'abazungu kandi warabona neza yuko umwanya wose bavuga bari kubakira amatelefone y'abo bazungu bari bavuze ati dutegereza kunaniza ntitumuhakane ngo umuhuza ntitumushaka akarere ko kagahagurukira rimwe muri ko muvuga ko ibyo bintu byanditse mushirantahe jacques bigimana nyumviriza nk'undi kije ati nimumunanize ntihagire icyo musaba nawe ntihagire icyo basabira imunanira atanga imihoho kandi ibyo bashatse nibyo byabaye yego mereka tubaze mushana Defonse Rugema mwavuze ko akizero gashobora kuba ari gake muri iki gihe ariko twumvise n'ibiri ko biravugwa ako kizero karagabanuka gusumba amajambo twumva no gutanga no gusaba ibyo si bya bindi abarundi bama binuba mushana Defonse Rugema
yego me nibaza yuko ngira ntitubyumva kimwe ariko burya rero tubirabye burya abanyagihugu bumva ibintu mu nzira yoroshe kandi yumvikana ariko izo ncabwenge nabonye politike bama bashaka gushyira infobeko muri ibyo biganiro ntidushobora kumva ingene bashobora kuba bari bazi yuko bazoja arusha kuganira bakabitegura bagashikayo bakamaraho iminsi icumi irenga hanyuma bakavuga ngo ntibamenye neza icyo baganira n'icyo bataganira aha twebwe ndi umunyagihugu ikintu cyadukanye izi ngorane ni manda ya gatatu twese turabizi hari abagize kudeta y'igisirikare abatwara nabo bagirizwa kudeta y'inzego urumva rero twebwe ukuntu tubyumva kandi niko n'abanyagihugu atari bake bazumva ni uko abo bagirizwa kudeta y'igisirikare n'abo bagirizwa kudeta y'inzego ari impande zibiri zategereza kuganira ibyo rero ntimuje kure abantu barondera ngo mbega tuganira ibiki tugira ibiki Defonse Rugema ikibazo ca ciyo manda ya gatatu ni kibazo abarundi batavuga co kimwe ni kibazo ubutungane mu Burundi batavuga co kimwe ni kibazo eka n'abahuza n'abantu bo muri Ejo batavuga co kimwe mu ndeke ndangize ngaha bandanya nuko murazi neza yuko abanyagihugu benshi bari hanze y'igihugu benshi bariyo kubera iki kubera bamwe bagirizwa yuko baba bari muri muri iyo manifestation yo gushyigikira abashatse gutembakaza leta abo barafise ubwoba bw'uko badashobora gutaha icyo ni cyo kintu kibazo gikuru kuko uno munsi bavuze bati reka dutore inyishu abanyagihugu bari hanze y'igihugu basure gutaha mu zabo batahe mu gihugu cyabibarutse ibyo bintu uwo mutekano wabo uteza kuboneka mu gihe rero bacagirizwa gutembagaza inzego za leta icyo gihe murumva neza yuko bigoye bigoye cyane kugira iyo nyishu itogwe mu gihe leta ibyo umushinga nawe jacques avuze ati hariho abasaba n'abasabwa rero sinubishyira muri iyo ntumbero novuga yuko bose bafise ibyo basabwa mugabo umwe wese afise ibyo ategerezwa kurekura kugira bahurize hamwe iyo umuntu agiye azi ngo agiye gusaba murumva yuko aba ari mu ruhande mu ruhande ruri hasi yego data turazi yuko no mu kirundi bavuga ati nyene bugita n'uwifashe ikirindi yego leta turabona yuko irashobora kuba iri mu ruhande rukomeye ivuga ati twumvikana tutumvikana igihugu kiratwawe mugabo rero sinobahanura ngo baje muri urwo ruhande dusabye leta igire icirekuye mu kugira icirekuye rero ni ukugira iyindi myifato yofata kuri abo bantu ari abagize manifestation ari abagombye gutembagaza leta bakagira icyicaro muri ibyo biganiro kandi burya ndakubwire umushinga nawe nkurikije umurundi agira amakosa ayo ari yo yose aguma ari umurundi afise uburenganzira ku gihugu ciwe ivyo uvuze nivyo mushinga nawe defense naho ryo by'ubwicanyi rishobora gutuma umurundi ahera hanze y'igihugu mu vyerekeye ico kintu rero nico turiko turasaba bariko baraganira barabe ibihumbi by'abarundi bari hanze bagorewe hanze kandi mwibuke neza yuko abarundi ubu turiko turasega urwaruka rwacu ruriko rukoreshwa canke rwigenza uko rutokwigenjeje kubera amagorwa rugorewe hanze ivyo bintu nibavyumvire barabe ingene uburundi bwisubiza umutamana egome ikibazo ushikirije ni ikibazo gihambaye cyane rwose mu gihe cyose abantu bari mu mushikirano nk'uko abahinga mu vyerekeye uh, ibiganiro bivuga ko bavuga ko impande zose zitegerezwa kurekura akaba ari ibyo bita no mu cyongereza win win situation n'ibyo bintu byonyine birama niko nibaza ariko reka tuhe akanya n'ubundi mu nywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika dufite ngaha patrice wimana mwiriwe neza
mwiriwe mahoro muri hehe
ndi bujumbura yego murafite ikibazo wiciyumvira mu kanya gato cyane ndashaka kumaza mbabare gato mumbwire uwo rugema nyambaye rugema mwamutumiye nkande kubera aba ndabazi
utereza kumenya abatumire bose rugema ndabazi rugema mwamutumiye nkande ni umushingantahe ni umurundi aba mu bwongereza akurikirana politiki ya burundi yego nashaka kumaza kumubwira ikintu kimwe bimwe nkaba numva na mukapa avuga ati ibyo nibaza ko bitakiri ikibazo cy'ibintu byabaye muri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abafaransa bavuga ngo ipapereshe parisono areke kubandanya avuga kubera burya hari abarundi baba babazi bavuga manifestation ubaze ikibazo uzoba ukoze ubaze ikibazo ubandanye nicyo bivuze ko ndashikiriza nama ntangakarorero hakorera inotwi rya amerika bareke kubyita manifestation bise insurrection y'ikimigumuko kubera manifestation ntibaheza ngo basure ariko baheze baturire imashini yanjye irimo memoire mfuko bamvuna ukuguru n'ukuboko baturire imiduga bica umuntu bamuturiye burya kwica umuntu bamuturiye mu burundi birafite insigura birafite ikintu gisigura mirongo icyenda na gatatu twarabonye ibyo ari byo kandi ibyo ni ukuvuga ngo ngo manda ya gatatu manda ya gatatu niyo yatuma umuntu agiye mu nyakabiga bavuga ngo nta moto dukeneye ashaka kudutwara tureke kuza turacika hirya no hino dukeneye gutora inyinshi y'ikibazo naravuze no ku wa gatandatu kuri bya amerika igihugu cy'u rwanda n'uburundi bifitanye ibibazo kandi bifatiye aho nyine kuri ibyo bibazo byabaye muri cumi na gatanu uburundi n'ibihugu bya buraya abo nibo baganiriye abandi banyapolitike ni ukuri kw'imana ndakurahiye uburundi bukaganira n'u rwanda hakaboneka ukubahana hakaboneka inyinshi uburundi bukaganira na nyirayopiyeni abo barundi bose bazotaha akugire bose ari ngaha mbere bose reka atacu bamugira ari ngaha nibatahe kubaka igihugu
patrice reka tubaze abashingantahe turi kumwe ibyiyumviro byawe reka tubagire icyo babivuze ko reka duhe ijambo umushingantahe leonce ngendakumana mugire icyo muvuze ko biriko birashikirizwa na patrice uwimana mu kanya gatoya cyane rwose ni ibibazo nibaza ko ariko ariko burya navuze nti ikiganiro ntabwo kibimbagusa abantu bariko bagaruka mu bintu byinshi bafatanya ibintu byinshi nakubwiye yuko twakoze kandi burya twaraganiriye kuko umufasha w'umuhuza ntiyafatiye kuri ibyo muri ko muriyumvira mwebwe by'iyo minsi cumi gusa yafatiye ku bintu twahereye ko kuva i kampala gushika uno munsi hamaze kuba amanama arenga atanu ibyo bita amarawundi atanu hari ibyo twamaze gushaka ko nibyo yafatiye ko kandi abantu bamenye neza ni umufasha w'umuhuza si umuhuza ubu rero wewe ubu yarashoboye kugira icyegeranyo cy'uko byifashe aho agejeje akavuga atanga agejeje ndakeneye gushyikiriza icyegeranyo raporo abantu umwe umuhuza n'abakuru b'igihugu muri aka karere babone ibibazo byananiranye bafashe kugira bitore inyishu abarundi basubiye mu gihugu cyabo bacyubake egome mushana none byaka ntiyavuze yuko hariho icyegeranyo kirimo ngo ibyo twahurije ko n'ibyo tutahurije ko umuhuza yashyikirije ni ukuvuga rero icyo ntimukishyire ku ruhande ni intambwe ikomeye twashyize ko ariko ngasaba jack ko tubandanya avuga ngo twebwe twavuye i bujumbura tugiye gusaba ibintu leta twebwe ndetse dusaba leta bene ibyo ariko aravuga dushaka kubisaba leta nk'ibyo by'ibibanza yamwe avuga ngo byo muri leta mfata kibanza ibyo twabisabira no ngabo biduha nabo nyine mbona babifise ibyo ndurinda kuja yarushagiye gusaba kwinjira muri leta mfata kibanza twebwe twashikirije umuhuza ko dutegerezwa kuganira Yego, me- ubwa mbere ndabona akanya ibibazo kariko bijanye karihuta mushantahe no gusonera kubahiriza amasezerano y'ubushake bw'inzwashingiro n'amaporogaramu yo gutera imbere akomoka kuri ibyo kuri kuri ibyo bibiri kuvuga wa mugambi wo kurwanya ubukene wa mugambi wo gutwara neza no kurwanya Yego, ibiturire me- mushikana ile wose ngenda kumara mu kanya gato cyane bose ngo amatora mu kanya gato hameze gutya ayo matora yoshoka gute twe tukabereka ingene ayo matora ubu u- ibihari tutabikuye mu nzira atoshoboka yoba ari induru hama tukumvikana ingene ibyo byose dushitse ko byoja mu ngiro nivyo umuhuza yatanze kugira bamufashe Yego, mu kanya gato, Leonce, ngenda kumara- mu kanya gato cyane rwose.
atantambwe twateye mu kanya gato Rero cyane ibyo rwose bavuga rero twarabyanditse birimwe hasigaye aho dushika ku yindi ntambwe umuhuza nawe agafata ikibazo mu minwe kugira dusozere Hatume mu gihe abatekereza mu gihe gusubiza.
umuhuza yofata mu minwe Leta mushana yari- ile wonse ngenda kumana igihe bazoba bamaze kumushikiriza umuhuza intambwe mubona yokurikiraniye twabonye abantu bo twabonye leta abasohokeye leta Leonce ngenda bari ba- intambwe yoca ikurikiraniye mu kanya gato amasegonda mirongo itatu
intambwe yokurikira ni iyi muhuza yavuze yuko iki cyegeranyo agiye gushyikiriza umu- umufasha w'umuhuza ko agiye gushyikiriza icyo cyegeranyo umuhuza akamubwira ibyamugoye n'ingene yo- bomufasha E- egome bomufasha kugira bitore umuti twebwe aho rero turahari kandi intererano tuzoyitanga kuko igihugu cyacu natwe turagikunda E- e, mushikana Jacques Bigirimana mu kanya gato cyane rwose icimbo cyashikirijwe na Patrice Uwimana
yavuze neza cyane aravuga neza rwose kandi nibaza yuko akwiye gushyigikirwa hanyuma icyo nagira ni ishure ku byo rurema rugema yavuze idefonse ndagenda kubwira idefonse ntudusubire kuvuga yuko hoba hariho eh, impande zibiri zoba zishamiranye eh, ko leta itegereza kuvugana n'abagombye kuyitembagaza rugema niwumve yuko kudeta yo muri ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yabaye itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu ikiringo cy'umukuru w'igihugu yatowe n'abanyagihugu nticyari bwarangire ikiringo cy'umukuru w'igihugu cyateguza kurangira itariki mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi k'umunani none iyo kudeta yabaye itariki cumi na zitatu z'ukwezi kwa gatanu hakiri ubutegetsi bwavuye mu kugomba kw'abanyagihugu wumva abo bantu babigize barenze amasezerano yarusha barenze ibwirizwa shingiro wumva uheze ukabashyira ku ruhande urwaye iyo bahengera umukuru w'igihugu batemera data ikiringo batemera yamaze kugitangura akaba ariho bagira ibyo two kumva ko atawundi mugambi wari usanzwe urimo rero bobo icyo batashaka ntibashaka ubutegetsi buhari gusa ntibashaka uhari gusa arenga ikiringo atarenga ikiringo icyo bo bashaka barakizi kandi niwe icyo bashaka barondera kirahari bashaka bajya batsinzwe mu matora barya abanyagihugu bavuze bati imyaka mirongo ingahe mwadutwaye muducira bufuni na buhoro turabiyamirije barya nibo bagomba kugaruka ku nguvu bagaruke bekeje muri kudeta cyangwa becishije mu biganiro egome barya reka ikibazo gihari ni barya a- ni barya bamwe batwara uburundi imyaka mirongo ine bica bagakiza nibo bagomba kugaruka reka duhe ijambo umuzungu umuzungu niwe ariko arabakoresha niba agomba kubagarukana kandi ikibazo gihari nk'uko twakivuze turadusubiramo nta kindi bemereye umuzungu atari ako gataka atari ubwo butare buri ngaho ariko tubandanye ikibazo c'ubutare babwira ikintu naco ndacabandanya ndacabandanya akanya kariko karihuta umuntu tumwe bavuze ngo naco ba- bavuze ngo naco basaba leta none ntimwumva yuko bariko baritsinda none nimba ataco basaba leta bagisaba umuhuza umuhuza ni wasabwa ni watanga none umuhuza ko atari watwara uburundi ibyo kwemerwa atari zo kubishyira mu ngiro uwo yobishyira mu ngiro ko wumva atatasabwa wumva bari bagiye gukora iki nakubariye bari bagiye kunaniza umuhuza kandi mu kumunaniza ni Egume.
uko nejo nejo uri kuratubaza uti mbega hagiye gukurikira iki mbega mubona bizogenda gute ingene bizogenda ni uko uyo muzungu ubwo butare ataburonse abicishije kuri abo ariko aragomba gushyira muri leta afata kibanza itarongowe n'abatowe n'abanyagihugu I- ikiba- bitabaye ikibazo cabaye ubutare mushira nahe Jacques Bigirimana ikizokurikira umvirize ikizokurikira ni intambara ikintu bikubwiye ikizokubye baremera batwagwe n'umunyagihugu bashyiraho umunyagihugu ashize canke bahabye gufata ku nguvu hanyuma barundi duhaguruke turwanire igihugu cacu uwemezwa yemezwe uwemera yemere nuko bizogenda abarundi muri iki gihe bakeneye eh, eka amajambo y'ihumure intambara si ijambo abarundi bakeneye kumva muri iki gihe ariko reka duhe n'ijambo umushantahe eh, rugema Ildefonse mu kanya gato ndabona akanya kihuta cyane rwose mu gihe cy'umuvuze ndumva ko ingorane hagati y'abarundi zikiri nyinshi umushantahe Ildefonse rugema
emwe ingorane za- z'uburundi z'abarundi ziracari zira- ziracariho umuntu yumvirije nk'ivyo umunyepolitike jacques bigirimana yaje gushikiriza urumva nk'iyo ibintu vyinshi tubibona nitubo- ntitubibona co kimwe bivuye ngira ngo ku ku muntu wese eh, uko eh, ashatse kubona ibintu sinzi ngene bivuga Eh, urabona nk'iyo kudeta we bavuga yuko ah, eh, yari kudeta y'abagomba kugaruka ku ntwaro za zamyeho urumva rero ivyo ni vya bindi twama tuvuga tuti abarundi turakwiye kuvugana ukuri eh, kuko murazi yuko eh, kuva intwaro y'ubwami itembagajwe mu mirongo itandatu na gatandatu hadutse intwaro intwaro zitirirwa abahutu canke abatutsi ubu nivyo bihari ivyo sagaseseshwa rumuri nivyo bivugwa urumva rero mu gihe mu gihe cose hazoza intwaro yitirirwa ubwoko rero nibaza yuko ivyo bintu bitazohumuriza umunyagihugu na gato ubu rero abanyagihugu bariko barabona yuko uwo musangiye ubwoko iyo atwara ntibisigura yuko ariho uronka amahoro ivyo rero vyo kugaruka muri ivyo bintu vyo kuvuga ngo intwaro zaheze canke iki ibyo ni byo turazi yuko eh, intwaro za- zagiye zirakurikirana ku intwaro y'ubwami itembagajwe nibyo hagiye haraza intwaro z'igikenye eh, in- intwaro za mpinga yanje intwaro za kamwana wa mama ibyo nibyo bibandanya gushika ubu naho tuzi neza yuko demokarasi yaciyemwo irimwo ariko iyo demokarasi abarundi ntiturayumva co kimwe Egome aha rero nibaza yuko twosubiza agatima mpembero tukaraba neza abarundi tukubahukana tukabanza tukavugana ukuri mbega twama dupfiki ni kuki tutubahukana ngo twicarane tuvugane neza ico nico kibazo Ivyo rero abarundi nibaza bakwiye yuko kwicarira iki- kugira ngo iki- babone umuzi w'ingorane bafise ariko ndabona eh, Ildefonse akanya katujanye musozere mu akanya gatoya cyane rwose ndabona akanya kagiye
yego twebwe ico tubona two twahanura abanyepolitike eh, ni uko ica mbere na mbere co eh, murazi yuko urwaruka burundi bw'ejo nirwo rukoreshwa n'abanyepolitike mu bintu byose by'amabiko biraba vyi- eh, byo kutumvikana ivyo rero twebwe tubona ye neza yuko eh, uwo rwaruka abanyepolitike bosubira bakaraba neza yuko uburundi bw'ejo twosubira tukabutegura mu kuronde mu gu- mu gutangura gutorera inyishu kuri izi ngorane zihitiye mu burundi kugira abo bany- abo urwo rwaruka rugorewe hanze y'igihugu rugorewe hagati mu gihugu rukoreshwa eh, kugi- ku nyungu z'abanyepolitike abo bantu nibo bakeneye kubaka uburundi Egobe eh, bumva rero ubu nta kintu kiriko kirakogwa ni ukuba- ni ukubu- eh, kubaburagiza ivyo rero bikazotuma ingorane z'uburundi zitazo zivamwo vuba ego me tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na desire desire mwiriwe neza
Ndiyo neza
muri hehe
jendi mwikambi mutenderi mutenderi izina ry'ikirundi ninde
Oh, nta kuntu ntokwivuga akazina kuko Eh, duga kwijambo duga kwijambo vuga duga kwijambo ikibazo cy'imviro ama oh, nanje icyumviro nari mfise halo ego duga kwijambo turakumva eh icyumviro nari mfise ngiye nda ndumvise ukuntu bagiye barahanahana amajambo nagomba ngaruka ku ijambo reje kuvuga umushinga ntahe yatse bigira imana ni ukuri twe nk'abanyagihugu nk'abantu bato bato maze kumva ariko aravuga ikintu cy'intambara nkumva nkabona aho twebwe urwaruka intambara yatugejeje na cyane cyane ariho aritwe dukoreshwa nkumva koba ahubwo igikuru ni uko ni ukwicara hamwe bakaganira ubutandukane bwabo ku mu- mu ntumbero yo kurondera umuti urama w'indyane zabaye mu gihugu hanyuma abarundi natwe mu gihe buganira bahuza tugatahuka none mugire ho bagikoresha imvugo nk'izo ku ku maradiyo kumva natwe nabo bavuga ngo burundi ngo ni sawa ni sawa turumva ko hari igihazi Eh, murakoze Ikibazo canje- murakoze ku cyumviro cyiza desire eh, reka duhe ijambo jacques bigirimana mumpe nk'umunota umwe umwe muvuze byinshi kuko na- akanya karagiye jacques bigirimana eh, umushingantahe desire asaba ko abanyapolitiki bo kwicara hamwe eka bakavugana ukuri kugira ngo batange ituze mu banyagihugu Ah, mumubwira iki ah, cyane cyane ko yariko avuga ku majambo mwakoresheje mu ingwano twebwe ntitwa- twebwe ntitwavuze yuko ari twe dusabye intambara ntitwavuze ko twifuza ko ibintu biherera mu ntambara twebwe twavuze tuti none nimba uyu muntu avuga abantu bavuga yuko bafite ibyo basaba bakavuga ko leta atari ibisabwa bakongera bakavuga yuko iyo leta ibisabwa atabubashye ibifite bwo kuyitanga leta nayo ivuga ati twe turi ngaha kandi twashyizweho n'abanyagihugu mwumva aho tuzoheza tukumvikana bazaza agahuriza ni hehe bamwe bavuga ati wowe leta ntitukwemera si ubitanga si ubisabwa naho twokwicarana ntacyo tugusaba leta iti nanjye mutabisabye jewe ntibikunda kuko ni jewe natowe n'abanyagihugu igize ati twebwe ntidushobora ku- kandi hazi nuze ko leta ashobora kuvuga ngo ntabisabwa kandi ari ibisabwa kandi ishobora kwemera ko itariho kandi iriho abo nabo ntibashobora gupfa barayemeye kandi bategereza kuyemera none bimeze uko wumva bizoza bigaherera hehe nicyo nashatse kuvuga nicyo navuze urumva yuko rero kuko ugiye kuraba umushinga nawe ngo ni kije urazi ikintu dokima bazanye dokima bazanye yari dokima no kuri idekarara intambara uti gute bazanye ikintu yimwe n'umuhuza ataho yohera kumvikanisha izo mpande bazanye rya tangazo niyo mbare yasoma harya cyangwa yarahejeje gusenyura ubutegetsi bwo mirongo ice- bibiri bibiri na cumi na gatanu irya dekararasiyo ro konteni niyo yazanye murumva neza yuko aho hantu bari bazi kwentinashonariza ya kudeta yanka gisirikare bari bazi kwicisha mu biganiro murumva yuko bakiri muri ibyo batemera ko leta iriho batemera ko leta ihari ari isitanga ari isabwa bakavuga ko baziha cyangwa babihabwa n'uwundi leta niko idashobora kubibemerera none nimunyumve ego medabona wa munota urarenganye mushiyantahe eh, jacques bigirimana reka duhe n'ijambo eh, mushiyantahe leonse ngira kubona nawe nyine agira icyo avuze kuri urwo rwandiko muvuze iyo dokima iyo dokima eh, imeze nk'idokima yashikirijwe icyo gihe cya kudeta mushiyantahe leonse ngira kubona
navuga nti umushinga ndaye jake barasuzugurana ariko ndabihebye kubananije umuhuza uri umumenyesha amakuru uzotelefone mu biro by'umuhuza arafise umu- arafise abavugizi cyangwa uwari wese ari hariya mu byo- mu biro by'abahuza mubaza uti muri abo bari ngaho ababananije ni bande azokubwira ababananije si twebwe ni leta umugambi uturuka ku butege umugambi ubwo butegetsi buturukako n'abo ba jake nyene bari kumwe icyo ni icya mbere icya kabiri aha ariko abantu bavuga amajambo menshi tuhava duheza atakivuyemo nagomba mbwira abo bose bariko baratwumviriza hari ikibazo twumvikanye ko muri iyo migwi ibiri leta nabo bari kumwe na twebwe nabo twari kumwe twarumvikanye yuko amasezerano y'iyoca n'ibwirizwa nshingiro turabye akamaro bifise mu gihugu bitegerezwa kuguma ari umushinge wo kubaka amahoro n'umutekano mu- mu burundi wo kubaka intwaro ya demokarasi no gutwara neza mu burundi wo kubaka igisirikare igipolisi iperereza ku buryo biba ziba inzego z'igihugu zitari inzego z'umugambi cyangwa iz'akagwi k'abantu turumvikana yuko ayo masezerano y'ibyo byuma shingiro bitegerezwa kuguma ari umushinge wo gusubiza hamwe abarundi tukabana neza mu budasa bwacu tukubaka igihugu cyatwibarutse kikadukingira na- natwe tukagikingira ibyo Yego, twarabyumvikanye me- ico ni ikintu mbere gi- n'ibibavuga ngo buca bajamo ngo ariko bagenda kubaza abanyagihugu badendereza ku by'ibwirwa shingiro kandi bavuye hariya bavuze ko icyo kintu twacyumvikanye biranditse mu rupapuro bashyikirije abantu rero ntibamenye yuko twateye intambwe ikimirije n'ibiganiro si ingwano jack ariko aravuga ego mereka dutegerezwa mushikanahe kuganira ku idefonse bibazo byose byotuma hacaba umwuka mwiza mu gihugu abahunze bagahunguka mu Ndabona akanya iteka, kagiye, Leonce abatunzi Irakumana.
bagafungurwa amaradiyo akuguruzwa imigambi tugasubira tugakora abafite ibigwanisho bose mu gihugu dore ku mbonerakure bakabyakwa hakaba n'umutekano muri iki gihugu mushikanahe idefonse Nanjye rwema kugira ngo namwe tugiye gusaba ubwira bose bari ba jack barinze kutakubika biriya rusha ibyo barimo reka akanya ntabwo ka- kuganira rero abantu ngo bagiye hariya kuza gusaba leta Akanya ni gatoya cyane rwose, mushyantahe, Leonce, reka- reka duhe ijambo Namwe mushikanahe tuzi abantu idefonse bamwe.
rwema idefonse rwema mu kanya gatoya cyane rwose i- eh, kamakenga yashikirijwe eh, n'umushikanahe desire mu kanya gato umunota umwe uza gukoza
ego me em, cyane cyane iki- icyo mfatiye ko cyane ni ibi umushingantahe ngenda kumana leonce aje gushikiriza avuga yuko batataye umwanya hari ibyo bashi- ba- eh, bumvikanye mugabo hariho agahaze no muri arusha ya mbere murazi neza yuko eh, burya abarundi nitutaraba neza turiko twubakira ku macakubiri amacakubiri twaragize eh, twarashize mu mategeko muri iyo arusha ya mbere no muri iyo iryo bwirizwa shingiro ariko aravuga yuko ari byo bizoba ngenderwako nk'uko babyumvikanye mugabo harimwo agahaze murazi neza yuko eh, muri arusha ya mbere eh, abarundi biciyemo imigwi ibiri mu am- amoko abiri y'abahutu n'abatutsi gushika aho batanga ibitigiri by'aba eh, by'abazoja mu nzego z'igihugu mirongo itandatu eh, ibice mirongo itandatu by'abahutu na mirongo ine bya- by'abatutsi ivyo rero bikerekana neza yuko turiko twibohera mu macakubiri atagira ifatiro turabarundi turabarundi ndabisubiyemwo ntituri abahutu n'abatutsi igihugu ntikigizwe igihugu c'uburundi kigizwe n'abahutu n'abatutsi hari hakenewe kuvuga ivyo z'amoko twibaza yuko amoko arenga ama- amoko abiri y'abahutu n'abatutsi ivyo ni nimwavyubakira ko ntawe bizobashikana kuko muzoba muriko mwubakira kwikubirana ego me- ibyo impanuro rero sinshatse kuvuga i- ayo yandi moko mugabo tubona neza yuko abarundi two kubaka nk'abarundi ivyo bintu vyo gushira mu mu mategeko mu ibwirizwa nshingiro amacakubiri y'abahutu n'abatutsi izo ni ivyo impano bintu birakwiye kuhava izo ni murazi impanuro neza yuko izo nabivuze mu ntango intwaro kuva intwaro y'ubwami itembagajwe murazi ku ntwaro y'ubwami ayo moko ntiyavugwa ego me ico ariko izo mpanuro ariko izo mushikanahe Repubulika, ubu nibyo turiko twubakira ko ndabwiye abarundi bose banyumviriza ibi bintu vyo kubakira ku moko murabe neza yuko ataho bizodushikana na hato mushikanahe idefonse rwema Urumva izo n'abandi mpanuro yarusha ni impanuro babiganira zimboneza ni impanuro mu zikomeye cyane ncamake rwose rero ikintu nagomba gushikiriza abo banyepolitike turazi neza ingorane ziri mu banyepolitike abanyagihugu b'abahutu b'abatutsi b'abaganwa b'abatwa barumvikana ego me nta ngorane bafitaniye reka Ingorane ndabona ziri ndabona hejuru.
dufi- turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika leonidas eh, nibaza ko akanya ari wawe leonidas mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe muri hehe leonidas
Eh, turi mu bumanuko bw'igihugu cy'u Burundi Mu- izina ry'ikirundi
twangira nawe duga ku ijambo ikibazo mu kanya gatoya cyane rwose
ego jewe iyo abo banyepolitike bariko baravuga hamwe ndabyumva kandi n'ibintu biteye agahinda kubona bagenda arusha akamarika n'isi yose bicaranye ntagiye icyo bashikako kuko arusha ya mbere bara- batyanyemo ijya migwi ubu nta migwi tukirimo ntiturabe ukuntu twokwiteza imbere icyo navuga cy'amoko twubati ni amaboko amaboko y'ubunebwe tuyashyira inyuma dushyire amaboko y'upfuye ko nta kindi mbona tu- ubu turiko turaharanira kuko turaharanira kwiteza imbere ibyo ni byo biveno ubona ko ntibashyikiriza n'ibyo byakavuga ibyo ni biri mu kabisa bitaza bihumuritse umurundi uwo ari we wese ahari iyo umuntu udahari arateye urabye ukajya he ukava usanga umuntu wese avuga ubukene nashikiriza murakoze murakoze murakoze leonidas mu gusozera mushantahe jacques bigirimana mu gice muvuze ku byishyikirijwe na leonidas muce mu eh, kamutera kamo n'abandi banyapolitike cyane cyane ba- eh, gasaba ah, ika gasaba ibintu byihutirwa cyane Ico- rwose ico byotuma twovuga- byotuma ico abarundi twovuga baronka bwa mbere na ituze mbere, icyo twosaba ubwa mbere na mbere cyo twovuga ufise Twe twosaba ufise umukuru umunota umwe w'igihugu jacques uraharura na leta neza arongoye icyo twe twovuga muratwumva ego ufise umunota umwe unyarutse cyane rwose Eh, dusaba um- twosaba umukuru w'igihugu na leta gukomeza yumviriza u- ivyo abo batavuga rumwe basaba abipfuza amahoro nk'uko yari yabigize abumva bakeneye gutaha bakeneye umutekano ataco bagirizwa n'ubutungane agafasha bimwe biboneka kugira ngo batahe mbere twoho turashikana kure tukavuga tuti abantu bahenzwe batawe mu rudubi n'abo banyepolitike bari gito bakiri mu mabohero turasaba babagirire imbabazi no kugwaruka batahuke basubire mu migo zabo tugasaba abanyepolitike nabo bave mu byara by'aba- by'abakavantara by'abakavamahanga babe neza ko uburundi ari ubwabato bw'abanyamahanga egomeye bagaragaze batera intambwe bahe gusubira inyuma bajya imbere dutegura amatora yodadanura ibintu mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri Ego me Kuko namwe namwe rero bamenye neza yuko namwe yaba leta zaba leta akanya karagiye mushikana Jacques Jacques mu gihugu bya buraya bararungitse intumwa zira- ziraserukira ngaha mu burundi ba- ziraserukira imbere y'umukuru w'igihugu cy'u burundi none bari gushyikiriza izo ntumwa akarungika izo ntumwa ku butegetsi batemera Ego me reka- reka- ntibumve yuko bariko barata reka umwanya wabo mushikana he Leon Segenda kumana namwe mukanya gatoye cyane rwose umunota umwe mugire ico muvuze ku byashikirijwe na Leonidas muce mutera kamo abandi banyapolitike kugira uzurize abarundi bose duga ku ijambo
uwo nagomba guhumuriza n'umushinga ntahe rugema tuvuga ngo twubakire ku by'amoko by'amacakubiri y'amoko hagati y'abatutsi n'abatutsi ariko no kumenya iyo twaje tuva twamaze imyaka irenga mirongo itatu tu- turi muri icyo kibazo nyine igihe twagira amasezerano y'abashora rero twavuze tuti ko catumugaje kigatuma tuba mu bahutu n'abatutsi kugira tuve muri ziriya ndwara twarimo tugende mu ndwara za demokarasi bitegerezwa kugikorera ko naco nyene tukagenda buhoro buhoro kuko ni ikibazo ataco kimaze ibyo ndavyemera co kimwe nawe ariko no kugenda buhoro buhoro kuko yihuse yavyaye ibihume turashobora gusubira Ego.
aho twaje tuva namwe kugira mushikana ngo abantu bose bahumurizwe ni uko leta n'izindi nzego z'igihugu bomera ko abanyagihugu bagowe hari ubukene hano butagira uko buvugwa hari inzara hari ubushomeri hari indwara hari amashuri ata- atagikora abantu icyo Egome, bariko ndabo- bariga ntawe ubizi bakumviriza abariko baradufasha kurondera umuti hanyuma hakaboneka umuti reka uri duhe ukwishyira n'ijambo kuri ibyo idefonse bibazo.
rwema nawe asozere Baka- ndabona akanya kagiye mushikana he Leonce reka idefonse rwema namwe ku byashikirijwe na Leonidas eka muce mutera kamo n'abanyapolitike b'abarundi murakoze murakoze jeni baza nosozera ibi- uru- ibi- ibiganiro mvuga nibutsa abarundi yuko eh, tumaze imyaka mirongo itanu irenga eh, eh, twa- twarikukiye mirongo itandatu na kabiri incungu ikurikira umuganwa rudoviko rwa gasore twama tumuririmba tumuririmba tumwamiza mu kanwa tuvuga yuko eh, ari incungu y'uburundi mugabo nta kintu na kimwe cemeza yuko turiko dukurikiza intahe yadu- yadusigiye murazi neza yuko rwagasore n'abafasha biwe badusigaranye intwaro y'ubwami ishingiye ku ibwirizwa nshingiro une monarchie constitutionnelle iyo ntwaro kugira bayishinge bari bazi igituma bari bazi yuko ari intwaro ndabona yizohuza abarundi akanya bose kagiye ivyo rero Reka- twagomba kwibutsa abarundi yuko n'ubu abarundi ntibasubire kuri iryo ragi rya rwagasore Eh, mushanahe rugema habonekeye n'umuntu turagushimiye ari cyane constitutionnel, niyo rwose ku zotuma kanya ivyo bintu watoye kugira ngo vy'amoko tuganire ku vyose ijwi bihagarara.
ry'amerika turagushimiye Bizo- nawe mushanahe jacques bigirimana ku kanya watoye kugira ngo muduhe ikiganiro turagushimiye nawe mushanahe leonce ngendakumana ku kanya watoye turashimiye ingenieur Peter yadufashe kwegeranya ikiganiro na Fatu Karara yagiteguye eh, turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sanga cacu cy'uyu munsi turabifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese